Hey, eh, hey, me people them. Na me name Natalia Fino. Natalia Fino. Tali Afino, they tell una couche, seke seke. Yahoo be say, talking drums to the youth, they tell una kusem, salamu alaikum. Wali bena, auna simisu, ade for waka waka. Me and me talking drum, they for waka waka. Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, tutu akawa tali tali afi tali tali afi náà tani a fi nà yóò akawaka. il aw il aw il il aw aw. fambu dem dem des diana mele dom safulu anu. I no dey feel too well. Na say well, I take me telephone, la browse social media small. Na see one video, but one papa police boy blue, where dem say they beat in mama. Straight away, wetin can am in mind na SGBV, sexual and gender-based violence. But I begin wonder and ponder, say if this one na im mama e dey beat, how e fit inside yanda? But again, na gender-based violence. And once you are like on the video, na then they call on authority them for investigate that issue de, I know they say na so e be o na investigate dem for investigate for check because i hear back one voice inside there wey allege dem dey say na di papa police boy blue na im dey say ilekusa you wan for go go may no be Who say dis papa police boy blue im don mass sober or who say im old and how come mortal man go dey beat im own mama wey born am don dey deny back say no to im born me Just like how dragon they deny say not to engi makuta bele we e born makale. Fambulem, I present Tona, episode 5142 of the Talking Drum, radio soap opera Atunda Ayenda. M Demba, yes. you feel say na Chris a Chris? Ah. Me man, you know well. if you swear eh. picking fine, ah. if you see him, you picking posh. Me, I be the wish for me picking. wait abi man then check i will ask one question the pikin eh. na me call i get. Hey. Eh. pass e get you call am. you don see am makuta yaba you don see am makuta yaba na body carry it makuta yaba you no go. Oh! ah they send a kid say emetuwa ante. Eh. check check me black. Eh. then i go born. Bo, bo, bo, you don't want to blame mama. no, Abeg, hey, mama. Eh. you know, you know, you know. I know why una come with this kind of success. Hey, you, you, you. Django. Now go be sure una dey talk All man very well aware say ah. Makuta a Yes. Oh. Ah. Then Makuta but check Makuta na semi malator. I know yes. say that then they make you capture am. No, e no work. That's why e no work. Lis ten. The pikin get long long hair. Then e yalla back. Eh. Me they go so take. Eh, but eh eh eh eh. Check. Eh, Demba. Listen, me check. Awale, you know, say me no to muku furuko. Eh, check. Them fool man. Nobody know the talk. No, some you. Check. Wait, we fool. We don't oh. understand complexion. Ah, but if that people are say that pikin, you get that pikin, yala. and it dominated by mama and Jim. Yala people, yes. yala people wey dey dominate Jim. If you and them meet up. Demba, let this man know say that pikin not to malata. You understand eh? ah. that? Wow. That, that, normal complexion listen, Listen, listen. Why you being so? This man is not it, but Asabi Makuta eh? color. That pikin dey suppose for posh like Makuta. Hey, but, that day they show eh, yeah. say na Makuta you am. Besides, eh. when this man go don give that pikin dey belle, Makuta be don go. How you expect for let the pikin just come out so? Na Makuta don dey with her all this check. When I talk, me I dey talk to ah, nurse there, ah. I dey talk to doctor there. I know how dem thing dem dey happen. Makuta e be hide pawi, e be na way pawi. I believe say e be shame for no say this kind thing wey happen You don get belle. na so you expect exactly make yes. the run away go e hype away e go don shame tey dey expect say nobody no go identify that pikin yes. again yeah. now this pikin don can tawa e don can begin love dey date somebody. yes dey ka happen for be say back na shaking eh, girlfriend pikin. no no yeah, no. whose kind whose kind problem na dey wan count na the family. ọtún ọtún dẹ pikin dem dey no so me born dey. whether or not we beat ajong tekila na your thing na be wetin they always born the boy pikin and they uh, tell you but so no dey beat am say e kill am yago no deny na ya kill am. make i tell una something first makusa dey talk say how eh. una make yam belle you know almost years don pass wey na now me dey can know say makusa ebi get belle say e don born big big big big emegiale pikin dey apart from that the pikin eme im body e yala then e get long long hair. <laughs> <laughs> Nankres mi kres ba. Lè pou long long, lè pou long long, long long. Lè pou exaggerate sot. Lè pou lè komi bo. Why di ti nou bin aso yi dey explain An nou evan nou se, eme makusa be gebede. You need for know. Ebi tell me. He not tell you. Ah, hey, so, he not so. tell you because of the high be treat am. He dey treat am. Awala you say na by force you be take makuta. wey be dey na jungle. Hey. Makuta no be ever dey for you, Makuta na tapia be one. Zemba. Na tapia yeah. Makuta be one. When me dey put that to you say, that particular belede no some igi. na yugi. na sapia. na yugi. na igi na yugi. na yugi. you na yugi. no some Just I sleep. Mama, <laughs> as usual, I set me me, I. Today they go to Motoka? Ah, Yeah, yeah, obviously. What's happened? I, I, I find out, see, one plug the way look, the spark. I want go check them. Uh, it's in garage. Now, when you say you want to go check one plug with the spark, but you know, be need for good motor car. The car. I hear but um, them boss the way they say they, they don't pull, then call, I think, um, Waka Waka boss. I think now they better now, so you go able for the same fail now. <laughs> the only thing no more, I don't know much about them, but I don't hear you say they don't begin their own. Yeah, yeah. Actually, them <laughs> both they in a project where um, the Tikonko Ministry of Transportation then carry it um, together with the transport owners them. Then carry them um, at least for can help Tikonkotonians, especially when we dey bungatong Hmm. For ease that transport Yagba business so people like in Wow. So Then get some where they put in the eastern part of Bungatong, then get some where they put in the western part of Bungatong. But one thing about them, about them bosses there, this Waka Waka boss, they say, in that way in the Waka Waka, all decide side in the Waka Waka, all them private commercial vehicle them, they're not for Wakadi. Yeah. Be keke now, Okada o, Poda Poda o, taxi o, una no for waka waka usaidi waka waka boss the pass. wow. Mm -hmm. but they wonder the way they want them private transport how they get for do now if they say outside the waka waka bus they pass they no for pass that side. well they say they get they, they for use the alternative route them the bus na na the Agbaba. na are for na the main road you when a private you for use the old road. Yeah? yes the other route And so the bus will run, na the slow lane in the day. Hmm. But then private vehicle them back they run, na the south side the bus they run oh. The private vehicle, yoga the private vehicle, you they run together with the bus, but you didn't have the speed lane. Okay. Whilst the bus they didn't have the slow lane. And that bus they, one good thing about them, that's all inside dey break oh. uh uh-uh. Say, driver, look at look me us. Oh, now that the candle no. no. Uthole <laughs> ukuthi kusikanisport safe. Um You mean our Kawaka boss? Yes, because then the way you take her and you go left in at the bus stop, we just dey stroll no na we go now. So no go take other and transport again no. Pose electu. Me are glad for this Kawaka boss we come. We all know how people then they suffer for transport business in this country. Exactly. Ah, people then they suffer even when you get your money. We know the other one that can be for people. Eh? Yeah, um, also, it's a good thing that the bus comes, you know. Because the last time me used to suffer for the transport, mm. you know, for mm. transportation problem every day and night, me far, you know. But wait, so I look the line money. long so. Mm. Usai, I not see the line. yeah, Um, yeah, man, no come here quick, oh. I know only you worry, but this line way is long so. Are you saying? Usai? Yes, no, no, no need for worry i like this line a long pass so mm. una no need for worry hey, na seventy passenger hmm. yeah. na this the one no more mm-hmm. na e dey take mm mm-hmm. yeah. dey imagine o we get boku and then bus here so Loud. you no need for worry even if you dey na this line you see dem take that seventy mm-hmm. e go dem no take you no you because this dey go e no even how many minutes all that one don can snap. Eh? so you no need for worry for for for say because you see people dem boku eh, for you go one and no no no. so wait good. ah no dey wait. patient exercise some patient you know. e me sef no gladi for this kind result me sef no gladi. it's okay mommy. it's okay for cry. I could be strong. At this moment, you just get strong for me. All this thing will make her cry, eh, me picking. Recently, I still say you don't happy so when you don't commit Abdul. It just happened say Abdul Bakar end up for BU Bugoda. I remember only today. Eh? It's okay. I remember only today we say your happiness only at stake. That for saying that me fault for letting Christina. No, mommy, <laughs> it's not to your fault. Eh? na <laughs> God in plan all this. Right now, if I can't begin blame you for all waiting to happen at the past, I just go cause more trauma. We don't go through a lot over these years there, so. <laughs> Please, mommy. Let her cry for me sake. Hmm. I don't hear I know say not easy for you, it not easy for me. Mm. But you are big, let for cry, mommy. me safe the feeling for you, mommy. You don't go through a lot, and you can begin the parties back. I know one foresee you go through this, so they are big. Let for cry, mommy. Okay. You are big. Okay, be picking. It's not easy, but God day. We saw don't come out na de far. Na true. No wonder Obi-Wan can't conquer. You just be dey cry no more. Beyond na this you be dey face. <laughs> ah, it's okay, mommy. Okay. Okay, me picking. Aya famboul dem. Makuta we na emin de bayo bayo makale. Nou na makale de bayo bayo am. Enti den tou, den em den bigi wit M, Makuta e makale, M and M Corporation. <laughs> But, famboul dem, dis not o tin for laf. Not o tin for laf atol, atol, atol. Na very, very, very shiros performant isyul dis wanyan sou. Makale don ol 25 yaz, disi ya e go 26. E don komot pong Obama Republik, kam in sach of impapa. Finally, e mama don show an se, na dragon na impapa. Krai krai biznes don komot. Wai mi, wai mi. Fan bou rem, na so son pipol den de, we as dem mensyon den nim, so non mo olman de push na kona, dem kind people dem dey wey get like dragon in kind character dem fine na society dem fine na community wetin community go do for change dem kind people dem dey baa na that day na na the big big question wey we sef dey try for answer inside this atunda ayenda tori and if you go out for day with we wey we dey try for answer that question dey na for continue for lis ten to atunda ayenda no forget to tune every day monday to friday to atunda ayenda and turn all unu wahala to jegeje skayama. and fambul if you sef go wan add your own voice to the thing dey wey we dey talk about inside me tori or you get complain for lay. or if any of the thing that we already talk about do happen to you and you for share am with we you can just send text or whatsapp message or voice note to 031 598 690 031 and we go see how we all go rock pala inside the tori. What watawapa, Rally Africa.